raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtootaa dhaggeeffattoota raadiyoo nooran hudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatiif riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra yeroo ammaa kana tumsi keessan akkaan nu barbaachisa namoonni biyya alaa jirtan keessattuu awurooppaa fi ameerikaa liinkiin tumsa miidiyaa nuural hudaa sagantaa kana jalatti isiniif maxxanfamee jira miidiyaa kana itti fufsiisaa isinin jechaa gama sagantaa har'aatti isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبولو مسلمة دقيفتو تهردفو تتيفي نور الهدى أكما سن إقدتوتا deebi'ii iyyannaa tantiisanii ta porogiraama dhaddacha jaalalaatiif riqicha sunna walumaa galli keessanuu assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu kuno iyyannaan teessan tarraa duraa akka armaa gadiiti iyyannaan iyyannaa dhaddacha jaalalaati galmeen isiilleen dhibba torbaa fi afurtami kan iyyannaa galfatilleen obbaleessa keenya tokko meetanumaa tana jiddu warreen fakkaata akka obboleessa keenyaa kan qabultii jaarratanii qaban akkuma san warri ammaan dura bultiin jaarinilleen dogongora akkanaarraa odoo ittiin seenneen duratti akka ifeegan dhaamsa dhaamnaaf. Akka ijoo obboleessa keenya kun akkuma ilmi dhiiraa tokko intala takka ta jaalatu oggaa isii qaale waan gartee garaa qabu isitti baafatutti akkasumattiin anilleen intala takka jaaladhe aaddee tiyyaa haadha mana kiyyaa ta'uudhaan fedhaa akkam laaltaan je'een. Isilleen gamasiitii dubbii na jalaan deddeeffannee na arkadhu naan jetti. Garuu hatattamaan manguddoo ergadhu. odoo namni biraa sin dabarree naan jette. Anis ga'a sanirra dhaabbadheetumaan hatattamaan jecha kanaa fi fedhinnaa tiyya tana warra keenyaan gahadhe. Duuba waan waan hedduu nama naasisuu nama rifachiisurraa warri keenya xiqqaa guddaan haadha abbaarraa eegalee hamma gartee xiqqaatti. cufti isaanii wal mari'atanii afaan isaanii tokko akka ta'u gurbaan kun akka intala tanaan fuune jechuu irratti walii galan. Anammoo intala tana jaaladhe isiif jecha halkanii guyyaa hirriiba dhabe duuba tanaaf jecha fedhii tiyya tana akka gartee na duran dhaabbanneef karaa adda addaatiin itti dhufeetiin niin amansiise jee waa takka irraa siisuu dadhabe. Inumaa irra xiqqaa warra keenyaa keessaa illee tokko kaayyoo kiyya kana aboo eegan talti sii taate fuudhi nama naan numan agarree duuba. Anammoo gaha eegaan gartee isii tana jaaladha. Akka waan gartee dhalaan biraa takkanaa hin dhalanne akka waan dhalaan akkasii takkanaallee hin jirre sun waan natti dhaga'amteef jecha hatattamumaan isii wajjii walii gallee jiruu tiyya ijaarradhe warra keenya achumatti dhiise. Duuba sababaa kanaaf jecha warri keenya namuranii namni tokko akkanatti hulaana dadhabee baga rabbiin si jaaree nama naanjuu takkaan agarre. Amma yeroon isin dubbisu kana anumaa fi haadha mana kiyyaatu waliin jira mana keenya keessa. Ammoo wanni hedduu na yaachise warra keenya irraa cituun warra keenya irraa hongawuun hirriiba na dhorkitee nyaataa nyaadhullee mi'aa wallaalee wahumaan godhu wallaalee dhiiroo. namni akka xiyya kana tahe jiraachuun dhabu mee qilleensa gartee nuural hudaa kana gubbaadhaan warreen keenya kunis haa dhaga'ani fakkaataan akka xiyyaallee narraa gorsa haa fudhatanii namoonni warra isaanii akka namarraa dhalate hin qabnetti warra soddaa irratti galee intala jala gore booddi isaa maal akka taatu namuu ifaa dhagahu jechuuf dirqama nattaate karaa keessanitti iyyanna galfachuun kiyya mee maal naa yaaddan harka addarra kaayyadheetiin deebisa eeggachaa jira jaa yaa obboleessa keenya ilma islaamaa ta duraatii wanni siin jennu ganamumaan haraamirraa duroomuudhaaf jecha intala takka gartee tasii taatu takka qaadhimachuun yaadarra fiddee haadha mana kiyyaa ilmaan kiyyaa naa ta'uun sirraa fedha. jechuun yaada bareeda waan rabbiin jaalatu gurbaan ganamaan bultii ijaarrachuun intalti ganamaan bultii ijaarrachuun garuu jaalala gartee isii jaalatte kana waa takka gartee waan isiirraa jaalatte diinsiirraa haala siirraa waa takka waan dubbatte hin qabu yoogaa akkuma nama garii taate warra luuccaa fi konkonaa fi haar'uu fi diiminaa fi dheerinaa fi bar waa hedduudhaa jira wanni gartee. dhiirtitti dagamtu egaa rabbiin sanuma sin godhin akkuma jaalatte kanatti tandiinsiidhaa si jaalachiiftu rabbi si haa godhuu siin jenna obboleessa keenya. Obboleessa ta duraati wanni ati gaarii gooti hoggaa intalti sii taate haatee warra keeysanirra fiddee warra kanaa intala kanaatiin jaaladhee naadheqaa jechuu waan gaarii gooti. garuu akkuma reefu jennee waan isii jaalatte kanaaf waa takka waan ibsite hin qabdu. Lammeessa obboleessa keenya akkuma bar ati intala takka tafuu dhowuun siif haqaa intala takka tafuu dhufeetu filachuun siif haqaa warri ati irraa dhalattees ilma isaaniitiif jaartii yaal jaartii jaarsaa taatu ta ilmoof taatu ta jiruuf taatu warri keessan siifiluudhaaf mirga isaaniiti. maaliif warri keeysan kuni nama barga namarraa isaan ji lamaan jidduudhaa rabbi si argamsiisee si guddisee si barsiisee yoo barachuullee baatte sadarkaa arra fuudha geessuun sige namni isaanirra si beeku hin jiru namni isaanirra intala san beekuus hin jiru namni isaanirra aadaa beekuus hin jiru namni isaanirra waan intaltiin tun taatee fi waan warri isaanii ta'ees beeku. atin taluma beeyta malee waan takka hawaasa keessatti waan irraa beeytu qabdu. Tanaaf waan beekan waan gartee warri keessan si deebsan wanni sirra ture akka boodatti sheenaan sitti hin dhufneef gatteessee waan ifii jaalattee sitti himtee yoo dhugumaan kadiinii fi amaanaa amaanaa diinii fi haala bareeda haa qabaattu taate ibsitee fi isaanillee wanni dura dhaabbataniif irraa fudhachuun sirratti dirqama ture. Sadeessa obboleessa keenya waan beekuu qabdu. Intala tana bar odoonii fi warra keeysan kanatti himtee isaan duuba garagaltee harka isaanii dirbitee fuudhuurra odoo durumaanuu isaaniin hin gahini. intala tana isaanumaa asitti caljitti warruma keeysaniif alatti odoo fuuteehi irra finteedha warra keeysaniif maaliif hire odoo kuma quban qabne sanitti haftee arraa diqeenyi kun isaan hin dhaqqabu ati gaafa bar isaan bira dhayxee intala naagee na dhaqaa jettee si didan yaada isaaniitiis fudhattee waan hojiirra oolchite hin qabdu gaafa gartee kunoo isin naa dhaquu baattanis niin fuudha waan fiddan fidaa jechuun isaan diqqeessuudhaa takkittii tana beeki. Ammoo tarreessaadhaa waan siin jennu. Jecha tokko kan aqilarraa mallee dubbatte. suni maali sababaan isaan harka darbee isaan xiqqeeysee isaan dhiisee fuudheef jecha namuranii jetti. Bakka akkas jettusa warra keenya bara an isaan murraan namuran maan jiinfirra siit dura mure bar siitu dura isaan mure qooda sir baraa dhaban bar ati fuudha keetirratti warri keessa mul'achuu dhabuun akkasiif diqqenyate akkasiif arrabate hibeeta guyyaa tokko yoo sii fi rabbiin godhiniif warri kee walafaan dhuftan ka warri irraa dhalattee hunji hin feene jettee siin arrabsuun ni maltii takkittiitan beek. Akkuma sun sagaafa warriin talaa aalii isaaniitii wajjiin isin gaggeessan karaa mana keessanii ka warri keessan tokkochi keessa hin jirre maaluma jedhamee maaluma jaa dhalaanatti argame dardarri maal jedha manguddoon maal jetti tana murteessaan suma warri fakkaataa akka keetii cufti waan kanaan haa gorfamanii shaniisa obboleessa ati dhugattiif xiqqeessite gaafa warri keessan aruuza sanirratti hin mul'atin eenyu ol fuuteeti jaartii teetii fi warra isaanii ka isin irraa dhalatte cufa mataa ol fuutee warra keessan jiruun awwaalteeti. gaafa kana bar isaanin awwaallee barate if awwaaltee bar namni bar namaanii bar nama sa namni eenyuun boohara malee kamoo jinni obboleessa sa duuba gaafa warri keessa yeroo kanaa si biraa mul'atin maaluma kan mul'atu duuba jaheessa ammoo jechi kee warra keenya wal dhabuun kiyya hedduu gartee hirriibanaan dhorke jechuun jettee wanni matii mannaa gootee nuuf barreessitu kun. yeroon sii kutte wanni silaa sirra ture waan arra barreessitu kana odoo intalan fuudhin warri keenya intala takka harkadheetiin naa laalaa je'ee na didanii firraa isaan dhiisee yoon fuudhe akkami maal naa yaaddan odoo jettee nu gaafatte yaada bareedaa urgaawaa ka duniyaa fi akhiratti illee si fayyadurra si kaayuun keenya ni balaa fedhii rabbiiti gaboolumaa galatti wanni masiif dhaamnu dhaggeeffadhu gabaabinaan. Arraa boruun ji'inii hogga deebisaan tun si geessa. Ganda keessaa namoota gurra qabu. Gurra uraa kanaa miti. Nama dhageettii qabu, hasammuu qabu, ijootii gandaa. Ulamaa irraa his nama. Warreen manguddoo dubbiidhaa. Kanaaf tolfamee jira aadaadhaaf. Nama qaraatiin malitti rabbiin akkanumatti haasawa bareedaa kenneef. Namoota kanaa filadhuuti waan feetan natti mura'a abbaa haadhaa fi abbaa kiyyaa fi isaanumaa walitti nu fayyisaa ji'i dura irki jira. Sigalee dhaqanii isaanii wajjiin haasawanii hoggaa magantaa isaan qeebalan talammee isaa wanni sirra jiru maaliree jaramma gartee dubbii reeba'ee sirreeysee dubbii faagarra deebise kanaas fudhattee. yoo feete nama biraallee itti dabaltee marraa lammeeysa jaartii teetiis fuutee atii fi isii fi manguddoo tanaa wajjiin nama biraallee dabalattee akkasitti haadha abbaa keerra hufta ammoo akka aadaatti waan ilmi haadha abbaa balleessu yoo sitti muran hin dhidhiitatin lafarra hin gangalatin dhibbarraa dhibbatti fudhadhu isaan si fayyinaan rabbiin sitti fayyi. أكما نبي كين عليه الصلاة والسلام رضا الله مع رضا الوالدين تكتيتنا للرنفتين هذا أباخي قم تشيفتشو أبليين كي قم تشيفتشو سرت هاجرات خرا خنان خبجا هرتي سيفي والرخي تلي ولق قمدني والرخي سنلين انت لقمدي أمو قجابرة من خيسنتي فيتني راتا قدا في تلاك أنا قدا warra manguddoo warra isaanii haadha abbaan talaati fira isaaniirraa hanga dandeeysan waliimaa diqqoo takka gartee tan gartee hawaasa lama karabbiin sababaa soddummaatiin rahima walit godhe kana walitti aannan godhuudhaaf mana keessanitti afeeruun isin irratti haa jiraatu rabbiin jidduu keessan haa tolchu wanni dabre akka eegeeti jedhan sheenaa fi eegeen gara boodaati. waan dabare alalan guurini ta'if duraatiif ija babaasi jeenummaa rabbiin namaa kennaa ija babaasu abbumaa itti dabalataa akkuma ja'anitti karaa gaarii irratti jiraadhu. iyyannaan lammeensaa dhiiroo ta'e nuti tawarraa riqicha sunnaati. Galmeen riqichaa tanaatiis dhibba torbaa fi soddomii fi afuri. Isiin iyyannaa haati inni ayyaannaa dhiiroo eenyu obboleettii teenye takka. Miyaa shamarran keenya dhaggeeffadhaa. Warreen bultii ijaaruuf teessan. Akka jettu obboleettiin teenye tuni. Ani biyyaan jira gurbaan tokko kanuun walitti foonii biyya alaarraa silkii dhawee na dubbise. Dubbii tana keessatti wanni inni naan je'e siin jaaladhee nuti walittis firaa haadha mana xiyyaanaaf ta'uudhaan sirraa fedhaa akkam jettaa naan je'e. Anilleen gama kootii waan gaarii naan jette mee lubbuu tiyya tanaa wajjin if mari'adheetiin deebisaa sii godhaan je'een. Akkaan isaan je'e kanatti waan dhiifne gama kootiin isa duuba oduu funaanuu haala isaa barachuu akka wanni kun dhugaa taate addaan baafachuudhaaf namni kun akkuma ja'anittu quba qubatti aanutti hidhan jedhani intala takka tageelee tiyyaa adaadaansaa dhalte takkaan wal agarree yaa addee tiyyaa bara akkanatti abaluunatti bilbilee waan akkanaanaan je'e. sawanni inni kun natti taphatamu dubbii dhugaatii je'eetiin mee isaan bira oduu yoonii fi waa jiraatte oduu funaanuudhaaf isii dubbise. Isilleen gama siiti yaa geelee tiyyaa naan jette. Bar na dubbiseeti magantaa na ergatee ani sirraa hin qaanfadhe gurbaan kun nama gaarii heerumii naan jette. Amma gaa eegaan karaa karaa kanaan waa gartee areera arkadhe karaa biraa tarkaanfadheetiin namoota biraa karaa shariikaniitiin haa ta'u karaa hojiitiisiinis haa ta'u karaa nama ala jiruutiinis haa ta'u oduu fufunaanus seen immoo nama immoo hamtuu isarraa himu hin agarre eegagaa dubbiin akkana taateefu namni ammaan tanaa agartee bultii wajjin jaaran nama agartee rabbiis beeku haa sodaatu. kammalleen kijibni kana mansoobne gurbaa kana huma takkaarraan agarree hin dhageenye gurri isaa bareedaadha. Haaya gaaboo waan naan jette san na argadhu manguddoo ergadhu je'een. Walumaa galatti akkasitti gaa'ilaniis warra ergatee warri isaaniitis dhufanii manguddoon gara lamaanii waliin ta'anii qaceellotti gammachuu hoflaa taphaan haasawanii. dhumarratti wanni isaan irratti walii galan akka aadaa teenyaatti jarri kun akka obboleeyyaniitti ilaalama jarri wal fuudhuun tahuuna jechaarratti walii galan. Nuufillee deebisaa wanni godhan isin obboleeyyanii akka obboleeyyanii ilaalamtanii wal fuudhuun hin danda'amuun an jedhan. An ammoo hangaan waa dhaggeeffadhee waa baradhee wajjin akka gaariittiin jalan marxifadhee wanni tun aadaadha malee. shari'aa keessa kan jirre gosummaa fi shanyummaan warra ibidda tokkoo jilba tokkoon wal fuudhuu haraamiin goota. Nabiin keenyalleen alayhi salaatu wassalaam kunoo intala isaa Faaxima ilma adeera isaatiif kenne. Fakkaattu gorsa akkanaa adda addaa kenneefi rabbiin naa qaceelchee narraa fudhatanii akkasitti hayyama godhan. Akkasitti ga'a. manguddoon gama gurbaadhaa warra keenya dhufte maharii harkatti fudhatanii. Amma manguddoon hoggaa dhufanii haasawan intalagaa duudarra nuqaaya akkuma aadaan Oromootti ja'an san duudarra nuqaaya arrumanii kaanuu godhaadhaa jedhaniin. Akkasitti obboleessi kiyyaas nama wakkalatee gurbaan silaana fuudhuuf dhufus nama wakkalatee akkasitti haasawan niqaa hidhuudhaaf. amma rakkoon guddooniin wanniin gartee yeroo tanaan kophee malee fiigaa isinitti dhufeef yaa nuural hudaa rakkoo gara haadha tiyyaatiin nutti argamte. Haati tantoo hanga ummannichi taa'ee haasa'u gurrumaan dhaggeeffatti waan kana uga isaan fidatan sa isin ammoo akkanumatti ilmoo namaa takka tatti laffaanee guddifne kan qooda haadhaa fi abbaallee waa takka hin dubbatin mahriin talaati jettanii ilmoo ganda kanaa cufa akkatti heerumte aadaa waan haadhaa uwwisa haadhaa abbaatis quba qabdanii kun san dhiiftanii maharii miciyyooti jettanii dhufuun barnuuf nutuffachuu kabajaa nurraa fuudhu abadan uma intalatiyyanii qaaniifate ni ita hamma gartee kabaja haadhaa fi abbaa san fiddanuu gaafa isiin akkana jettu ummanni rifatanii inumaa afaan keessaa illee hancufa liqimsan dhabanii duqqo eega obsaniin boodatti yaa haadha abalu maharii nurraa fuudhaa mee gurbaa dubbifneeti waan gaa asitti hanqate kanaan isinitti deebinaa jedhaniif. Amma manguddoon kaatee baate manarraa gaafa manguddoon kutte jarri lamaan wakiilaa san wal marihataniitu mana gartee haadha teenyarraa bahanii ganda biraa dhaqanii achitti ni kaana hidhan. Gaafa hin kaan hidhameen booda gurbaanis dhufe waan gartee karaa keenya kanatti qora kinni jiruu kunis hundinis qaaliidha. akka fiin fedhanittis waan fedhe hin arka waan hin arkanneef jecha gurbaanis achi ganda sanii bu'uu dhiisee ganda biraa keessatti bu'e. Achirraa natti bilbilee duuba siin barbaada hatattamaan koottuu naan jedhe. Maaliif hay ati warra kiyyaa miti fiin beeytu obboleessa ani warra kiyyaa keeti warra nafuutee mana keenyarraa na galfattee miti. bakkumaan itti guddadhee naqaa dhimtee ni kaana godhattichumaan jiraan mana sanirraa kabajaan koottu akka namni ilmoo fi kennanii aalii afeerratanii namaa yaammatanii dibbee itti dhadhawanii waan kana shari'aanis duran dhaabbattu aruuza mul'isu aclinuun nikaaha jee ergamaan rabbiillee nabiin alayhi salaatu wasalaami akkasi koottuu na fudhuun jeen. deebisaan isaa bar kana cufanfeesisu ati jaartiitti jaaniqa qabda kana cufanfeesisu ho'amumaan tana hoottuu naan je eega gaa dubbiin tun dhiiroo walee namni kun waanarraa beekumsa qabaachuun oolu je'eetiin obbaleeysa kiyyatti dhaqe obbaleeysa kiyya oo bara kanitti gurbaan dhufee bakka kanaa bu'ee bakka tana jira yoo karaan gartee namni nagaree na wajjin deemee nagaysu jiraate. silaa dhaqeetiin irratti salaammachuu fedhaa nama naa godhiin jeen. Deebisaan obboleessa kiyyaa maal taateree na dhagaye aaddeetiyya. Obboleessa kiyya jetteen natti dhufte eega dhugaan irraa barbaadu ka dhuftu taate yoonii fi waaniin siin ju'u ka diddu taate ani obboleessa keetii miti. Yoo ati gurbaa kana kan haadhaa abbaa keenya xiqqeessee sablise. manguddoo gandaarrattii fi aaliirratti yoo gurbaa kanatti ati dheetti arrabooda ati obboleettiitii yaamii akkasitti beekinaan je. Fuuluma kiyya duraa deemnaan je. Akkasitti nan cufa lilliqimsaadhaa naasuudhaan biraa bahe waanin godhu wallaalee halkan na dukkanaawee mee karaa hamtu furmaataa je eegaan itti laaleen boodetti warri gartee wanni akka kiyyaa kun isaan mudate ka addunyaarra jiranis akka waan akkanaarraa gorsa fudhataniif karaa keessan dhufe mee deebisaadhaan hatattamaan na dhaqqaba. Akkana jetti obboleettiin teenyitun. Yaa obboleettii teenya intala islaamaa walumaa galatti wanni siin jennu. Gurbaan tokko intala takkaan siin fuudha jechuun intaltinis nama isiif ta'eef aboo siin jaaladheen na fuudhi jechuun shari'aa keessatti shari'aan duran dhaabbattu. Jecha faarfama namni barbultii ijaaruuf wal gaafachuun haraamirraa akka tiifamuuf dallaa'eef ijaaruudha bara. Tokkoffaa dhagee wanni isin jennu. Warri keessanii fi warri isaanii walitti dhufanii wal marihatanii akka beekumsa isaaniitti jarri kun jilba tokko wal fuudhuu hin dandayan jechuu irratti walii galuun tun aadaa islaamummaan irra jettee bira kutte. ammoo ati gama keeti waan sii fi gurbaa kana jidduu jiru waan takkaillee waan nu ubsite hin qabdu garuu akkuma beekamutti bar namni keenya kun intala haboofa inuma adaadarra intala haboofaan akka obboleetiiti kam intala haboo fuudha warra jiru jira inumaa gaa intala adeeraaniin fuudhoo jette warri harkaan sedha'uu hin dhabu dhiiroo ummanni kun takkaan dhageenye ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam faaximaa eenyuuf kenne ilmi abbaan abbaan aliyyi eenyu nabi keenyaaf maal taha abbaan aliyyii faaximaaf maal taha dhiroo takkaa uummanni kun waan dhageenyeessa du'a. Tanaaf namoota gartee aadaa badduu shari'aa keessa hin jirre gosummaan jilbummaan nuti warri kanaa waliin fuunuyyuu rabbii keessa sodaadha ulamaa itti dhiyaadha dhalaan fuudhuu dandayan meeqa tan fuudhuu hin dandeenye meeqa baradhaami. Sadeessaa wanni siin jennu rabbiif galanni haa ga'u kasi afaan kayee shari'aas wahuma gurraan dhageessee si barsiisee. warra keeysan wanni kun aadaadha malee shari'aa keeysan jirtu jette isaan gorsite isaanillee waan kana fudhatan rabbiin isaanirra haa jaalatu atillee intala barakaadhaa ta ilmaan diin hortu rabbiin si haa godhu siin jedhu. Afreessa ammoo manguddoon jaarsi kee ergate warra keeysan dhufuun maharii fudhatanii qofa hawaa takkan fudhatiin. kunumaan qabu shari'atti wanni kennamu wanni feete oduu kennamte amma akka aadaa arabaatti biyyamma nu jirru kanatti wanni haadhaa abbaa wanni jedhan hin jiru wanni jiru maharii jedhaniituma hisaaba godhanii waan intalti takka gartee itti haajamtu huccuu fi dahabaa fi waan hunda hisaaba godhanii maharii jedhaniituma geessan isii waan san isumaa qooddatee. waan feetee soorraa irraa kennee gamasiiti waan kaan huccuun godhatti mana kireeffachuun jaarrachuun afachuun kan isii fuudhu tanaafuu jirri kana keessatti badiin qaban warri maharii qofa fidee waan haadha abbaa harkatti hin qabatin ammoo warreen gartee ilmii gurraan baratan keessaa hoo dhiirti takka takka beekumsa gartee shari'aatiin daliila waan deebiftan kan qabne rabbi sodaadha jiruu yeroo bultii jaarinsaa kana keessatti jiruu teessan hin busheessina waan hin jirretti amma aadaa wal dhaba malee aadaan garii bakka gariitti haqa haadhaa jedhanii fooxumaa fi gogaraa fi waan akka diri'aati haqa abbaa jedhanii shamizaa fi marxoo fi imaamata yaa jara keenya mee waan biraa laalinaa ilmoo tan haadhaa fi abbaan ganamarraa kaasanii asiin ga'an waan nyaachifne waan uwwifne waan dibatte nuu kafalaa isin hin jenne waan hin jirre kanarratti waan didiqqoo kanaarratti jiruu teessan hin busheessina intalattillee jiruu hin busheessina ifittillee hin busheessina qilleensa hamaa if keessan naqina waan takka gandii gartee tokko aadaa godhatee lafa kaa'e hamma isaan ulamaa'ii isaaniitii fi ijootiin isaanii wal mari'atanii waan kana balleessanii karaa aqiliitiin deemaa muraada keessan guuttadha. Jaheessa ammoo haati si dhalte gaafa jarri dhufe maharii fidan intala tana odoo gartee dhuftanii kabajaa nuu dhabdanii waan haadhaa fi abbaa harkatti hin qabatin waan dhuftaniif intala tiyya. abadanuma ni kaan gootan jettee dura dhaabbachuun intala sii miidhu intala sii qalbii cabsu silaa wanni kuni arra isiin gammaddee intala tiyya tana tarabbiin naasattaree kaniin hamtuu sii dhagee diqaala fuutee naan janii qalbiin nan cabin alhamdulillahi jettee aboogaa manguddoo teenya meeqaa haqaa haadha abbaas hin irraanfatinaa jettee. takkaa harka lafa jalaatiin oduu haasoytee silaa irra gaari. Tanaaf jecha wanni gartee silaa gara lamaanii walitti dhufanii akkuma san manguddoo gartee aqlii qabduus fudhatanii guyyuma san jarri gartaa wakiilaa saniis haa ta'u wanni gartee usraan intalaa faamiliin intalaa fi gurbaa wal mari'atanii nama dabalatanii isii tana gartee amansiisu haadha tana akka wanni kanaa yeroo kanaa keessatti qalbii intalaa cabsuun gurbaa cabsuun hin feesisu kana nurra kaayinuu fudhata jedhanii bar ni kaayidhanii gammachuu silaa deemu tura ture. Torba isa ammoo jirri gartee wakkalame lamaan gara gurbaatii fi gara gartee intalaatiis mana haadhaa sanii deemanii bakka biraa dhaqanii ni haa godhuun shari'aan duran dhaabbattu yoo sharxii waguuttatan waliyyiin arkamee wakiiluma takka mahariin dubbatamuu shuhuunni ragaan jiraachuu jirri waliin luuguu dhabu lammeessaa diin isaanii tokko ibaadaa qabanii waan kanas gaafachuun dirqama warri garteen irraa godhan irra hedduu warri gartee addunyumaa fi waan kana jala hordofuu malee gurbaan ibaadaa qaba intalti qabdi namni iyyaafatu hin jiru bakka tana rabbi sodaadha. Saddeetaysaa ammoo gurbaan si fuudhu alarraa dhufee odoo ganda sanitti muhiim bakka biraa bu'ee na bira hoottu ji'ee siyaamuun dogongora keessa gale dhuga ati jaartii isaanii haasaa qabda. kana namni dura dhaabbatu hin jiru shari'aalleen dura dhaabbattu garuu waashiruuhunna bilma'ruufi akkuma rabbiin jeetti mucaasharaan akki rabbiin jaalatutti kabajaa walii eeguun kabajaa hara warran talaa eeguun kabajaa warra gurbaas eeguun intalti tuni geelowwan sii ganda kana keessatti bifa hameen heerumtees laaluu dhabuun namni bakka kanatti sammuu horuudha qaba garte. namni kanumatti alaa dhufe bakka jirutti naa hootu bara namni je'ee danda'u jaartii gartee duraan wajjin turan bakka fadhatee yaammatee warra isaatii wajjin hambareeree eega bubbuleen boodetti suuta warra isaaniitis ziyaaruu danda'e. Ammoo intala eega gartee dhalatti hamma guyyaa nikaatti mana isaanii kanarraan bahin kabajaan isiidha akka miree manuma siirraa bahu. Ammoo tasayileysadha. Obboleessi kee si dhorkuun ziyaararra isa bira dhiqu kana warra garteen hin kabajin haadha abbaa keenya hin kabajin isaanii wajjin jechuun isaa diqqo silaa karaa nagayaatti hiikamee isuma kanaahu fitti yaamee gurbuma kana gartee yaamee odoo gartee siif hin tahin fedhu mana mana warra soddaa dhufuun isarratti rakkoo miti. Ganaahuu dhufuuf jiraata. Dhufeetuma achi taa'anii wal mari'atanii akka dandeeytii gartee isaaniitti akka itti waliimaa godhan godhamu sila haraa nagayaatiin furmaata godhee siis gartee qalbii cabsee je'ee loluu sanirra karaa nagayaatiin odoo deemee irra gaarii ture. Qorneessa ammoo obboleessa fe'ati. ifii dhayxee akkanattiin jaarsi kiyyasan dhufee akkam jirtaa akkam jirti jettee gaafachuu waan gaarii goote ammoo akkuma armaan dura jenne jaarsi keessi mul'isuun if mul'isu si dhoysuun if dhoysu shari'aan islaamaa kafuudhuu deemuunis intala qacelloon laalladhu jetti ka dandeeytii qabu hogga fuudhes awliin waloo bishaatiin ilmoo re'eetii takkailee yoo taate waliimaa godhaa jedha kuni maaliif akka intala tanaas gurbaa kuni ushummaadha yookiin gurbaan kun hamtuutti dalagaa sigigaala namni hin jenne aruusa mul'isuun shari'aa keessatti dirqama. Tanaaf jecha gabaabinumaan ati abbaa mana keetii bakkuma jirturra odoo isa biraas hin dhayin akkaataa inni mana keessan dhufee akkaataa atis achi dhaytee waan biraa keessa galuunis ni mala ammoo siif halaalillee kabajaante inni kuni namni ammaan tanaa hin amanamu achi dhufee si tuttufatee si wajjin galee yoo si arge akkasumatti sitti gara galuullee ni mala meeqaatu jira hajaartii wajjin ciisee jaartichumaa ni jira irra fiintee manatti mana keessanitti dhufee achitti hiraata tahuu laaqana tahuu. shaayii asrii ta'u wajjin teessanii warra keessaniin mala tokko gootanii akkaataa gartee aruusni keessan kun mul'atee ahliin cuftii simbir dhaabbattee mana galtan godhuun barbaachisa. Tanaaf jecha wanni gartee haalli kana argamuun dogongora gartee akkamma an dura argame gaafa haatii ta'e haatii ta'e fincila uumtee haa ta'u kanammallee gurbaan. qootuutichitti haa ta'u akkuma san obboleessi kee hin dhaytuusin jechuu fi namuu wal qeeqee jira usuraan akkasitti walitti dhuftee bakka takka wajjin nyaatanii dhuganii akkasitti isin gaggeessuun aannan deeman laaqamee jiruu teessan gooti rabbiin jiruu teessan haa mi'eeysu isinii urgeeysu duniyaa fi aakhirattiis rabbiin warra kanatti waliin jiraate waliin ka'u rabbiin isin haa godhu isiniin jenna hamma deebisaa kanaati walitti deebinu wasalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu
maasha allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor Luwaawul Islaam. Rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isiniif haa dabaluu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa fi aakhiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة